mubandanye kumviriza radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu kirundi no mu kinyarwanda nongeye kuharamutsa abagenzi mwese turi kumwe abuguriye amaradiyo yanyu aka kanya ndabahaye ikaze mu biganiro vyo kuri ino saha muri kumwe na oriane itanga ishaka abajijwe umutekano barahanganye nabwo baca bongera barakora n'amatohoza aho hariho eh, abafashwe hari kandi mbere n'abishikanye ah, n'ibigwanisho byafashwe abo rero bafashwe baraheje baratanga ukuri kuko ngene ibintu bimeze hariya uyu ni Pierre nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi avuga ku bagizi ba nabi bava muri Congo bafashwe hamwe n'abishikanye ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye turabashikiriza kandi inkuru yerekeye ibitigiri vy'abarundi bahungira mu gihugu ca Tanzania bigenda biduga mugume ku maradiyo yanyu igipolisi cy'uburundi cerekanye kuri uno wa gatanu abagabo babiri kivuga ko bafashwe bari mu mirwi y'inkozi z'ikibi zikorera ku butaka bwa kongo umuvugizi w'igipolisi cy'uburundi yashikirije mu kiganiro n'abamenyeshamakuru eh, co kuri uno wa gatanu abo bagabo baharugwa mu bagera kuri cumi barimwo n'abishikanye ubu bafungiwe mu busho butandukanye ni inkuru ya mugenzi wacu evariste nzikobanyanka abo bagabo babiri berekanwe kuri uno wa gatanu n'igipolisi c'uburundi nabafatiwe mu ntara ya bubanza baharurwa mu bagera kuri cumi bagizwe n'abishikanye hamwe n'abafatiwe ku rugamba bariko bakora ubugizi bwa nabi nk'uko vyashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi c'uburundi pierre nkurikiye inyuma ya burya bugizi bwa nabi bwakozwe muri kariya gace haba hariya za gihanga aha mu gatumba eh, n'ahandi abajijwe umutekano barahanganye nabwo baca bongera barakora n'amatohoza aho hariho eh, abafashwe hari kandi mbere n'abishikanye ah, n'ibigwanisho byafashwe abo rero bafashwe baraheje baratanga ukuri kuko ngene ibintu bimeze hariya eh, baravuga yuko ahanini baba baje kwiba no gufata abantu kugira ngo babashikanye hariya bace basaba amafaranga imiryango hariho rero abafashwe nk'aba duhejeje kubereka ngaha bafungiwe ngaha i bujumbura abo babiri n'abafashwe na ziriya nkoho mubona nizo bahora bakoresha mu guhungabanya muri kariya karere kwiba abo umuvugizi w'igipolisi c'uburundi avuga ko ari abagizi ba nabi adashima kuvuga amazina ashikiriza ko bafungiwe mu busho butandukanye mu ntara za bubanza bujumbura no mu gisagara ca bujumbura pierre nkurikiye avugira igipolisi c'uburundi yashikirije bimwe mu vyo bamaze kubwirwa n'abavuga ko bishikanye abandi bagafatwa Eh, abo bose baratanze umuco baravuga neza ko eh, bashitse muri Kongo ivyo bintu baba bivye baheza bagaca babigabangana bajya baba bagiye bavyikoreye akenshi baca bababaza neza nimba basho- imiryango yose ishobora ishobora kuronka amafaranga bagaca babatelefona bakoresheje amatelefone yabo kugira ngo baheze eh, batange amafaranga babone kubarekura hariho n'abo bagiye barekura bivanye n'uko baba batanze amafaranga umuvugizi w'igipolisi c'uburundi n'ubushikiranganji bw'umutekano yatanze umuco ku bijanye n'abantu batatu harimwo umupatiri wa paruwasi gatumba mu ntara ya bujumbura haheze iminsi irenga cumi banyurujwe n'abitwaje ibigwanisho uno munsi twabwira ko hariho n'abakiriyo banyuruje ejo bundi igihe bashatse kwiba kuri ku modoka itwaye abantu ibavana mu gisagara ca bujumbura ibajana mu gatumba eh, baratwaye abantu bashika kuri batatu harimwo mbere n'umupatiri no munsi amakuru igipolisi gifise nuko abo bantu bariho kandi ari bazima hariya aho hakurya muri kongo bafiswe n'izo nkozi z'ikibi eh, kandi amakuru igipolisi gifise nuko eh, izo nkozi z'ikibi ziguma ziterefona ino kugira ngo zisaba ngo barungike amafaranga maze babone kubarekura biragoye kumenya izina ry'ukuri rihabwa abitwaje ibigwanisho bavugwa mu buseruko bwa Kongo ayo madidane ijwi rya Amerika ryarayumvise no muri bamwe mu barundi bo ku mutumba vugizo wa komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura basanzwe barangura imirimo itandukanye muri zone ya Kiriba Ondesi mu ntara ya Kivu y'ubumanuko uno mukenyezi arimira hakurya ya Rusizi twebwe ntabwo turababona kuko twumva ngo hamwe ngo nakagwi k'abasuma kandi naho ngo kuba ari akagwi k'abagwanyi ariko ntabo turigira tubona n'umunsi n'umwe kubibaza ko abo bavugwa bo bari abagwanyi bafise umugambi wo kuzotera uburundi umuvugizi w'igipolisi c'uburundi ntajya umunwa pierre nkurikiye avuga ko hamwe vyoba biri uko inzego z'umutekano ziriho mu burundi zizobivuna Eh, umuntu wese azoza ari buhungabanye umutekano mu gihugu c'u Burundi azosanga abarundi bakanuye kandi abajejwe umutekano bazoheza bahangane nawe kandi nta nta- nta ntambwe azotera mugani wababaye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi avuga ko bagiye gufashanya n'inzego zo hakurya mu ntara kivu y'umumanuko kugira iyo mirwi yabo yita abagizi ba nabi bafatwe nk'uko byabaye mu minsi iheze bashikirizwe inzego z'ubutungane bw'u Burundi i Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru hano ku iradiyo ijwi ry'amerika arabandanya igisata ca onu citaho impunzi ku isi hashser cerekana ko impunzi z'abarundi zibandanya guhunga igihugu ku bwinshi hashser yerekana ko ubu izo mpunzi zirenga ibihumbi amajana ane na cumi na bitandatu ibice birenga mirongo icenda ku ijana bahungiye mu karere ka afurika y'ubuseruko cane cane muri tanzania umuryango w'akarere ka afurika y'ubuseruko utera akamo abakuru b'ibihugu vya afurika y'ubuseruko kugira icyo bakoze vuba kugira ikibazo cy'uburundi kireke kubangamira akarere kose ni inkuru ya mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru Giranyo c'igisata ca ONU citaho impunzi kw'isi HCR co kw'itariki cumi n'indwi uku kwezi kwa kane cerekana ko impunzi z'abarundi zari zimaze kurenga gato ibihumbi amajana ane na cumi na bitandatu ibihugu vy'akarere ka afurika y'ubuseruko nivyo vyakiriye impunzi nyinshi zirenga ibihumbi amajana atatu na mirongo irindwi na bitanu igihugu ca tanzania nico ca mbere kirimwo abarundi bahunze hafi ibihumbi amajana abiri na mirongo ine hakurikira igihugu c'u rwanda kimaze kwakira abarundi bahunze barenga ibihumbi mirongo umunani na bitanu n'amajana atanu hagakurikira igihugu c'ubuganda kirimwo impunzi z'abarundi bababa ibihumbi mirongo ine na bitanu hamwe n'igihugu ca kenya kirimwo abarundi bahunze barenga ibihumbi bine n'amajana atandatu igisata ca ONHCR kivuga ko izindi mpunzi zisigaye ziri mu bihugu vya Kongo Kinshasa, Malawi, Mozambique na Zambia. Umuryango w'ibihugu vya Afurika y'ubuseruko ubona ko izo mpunzi zabaye umurengera. Uwo muryango uhamagarira abakuru b'ibihugu vy'akarere ka yase guhagurukira ico kibazo kuko uwo muryango wonyene urimwo impunzi z'abarundi barenga ibice mirongo icenda kw'ijana vy'impunzi zose. Uwo muryango umenyesha ko bituma ikibazo c'Uburundi kibangamira akarere kose. mu ntango z'ukwezi guheze ishami ry'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontières ryamenyesheje ko mu makambi y'impunzi ari mu gihugu ca Tanzania cane cane mu ikambi y'Induta abantu bagwaye bari benshi yari rifise amakenga ko rishobora kurengerwa n'ubwinshi bwabo ayo mashirahamwe mpuzamakungu yitaho impunzi asaba igihugu ca Tanzania kugurura iyindi nkambi y'impunzi igira kane kubera abarundi baguma bahunga avuga ko iruhande y'abahunga umutekano muke hiyongeye ko n'abahunga inzara Ceclabe niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'Amerika ureka urekera ukuri
mbega ukuri kosinda ikinyoma mbega ineza yosinda inabi tworengera gute ibidutandukanya ngo dusenyere ku mugozi umwe inyishu ni mu gikino murikira ukuri mugiye kuba mukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba murikira ukuri ni igikino mutegurirwa na la benevolencia urakeneye kumenya inkuru y'abaseruko n'abarengera isango ntigutange ureka urekera ukuri
ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro murikira ukuri mutegurirwa na benevolencia
ureka urekera ukuri murikira ukuri murikira ukuri
urekera ukuri ubuheruka muri murikira ukuri
hemwe Ni- nivyo mugize oya oya ivyo nivyo mugize ga yewe ngera urabonye ku kazuba ari waronse benshi Oya, ip- batatu nta bantu oya oya n'amatora muzopfa muri bikungu mugabo ndababwire ibi bintu mukoze muzovyicuza
byaravuye bigenda gute
Ya, oya oya yeye Mm.
oya ntibishoboka sinshobora kubyemera eka ntibishoboka ndakanenwa oya ni ukubyemera nyine nta kundi Mm?
nta wundi ashobora kurongora impunzi zo ngaho atari jewe mafoza none ko batagutoye Bitwi.
Za?
kandi ni wowe wampera oya si jewe nukuri wewe wari Mm?
wanyijeje Mm?
neza yuko ntegerezwa gutsinda byagenze gute naje sinatahukiwe babahungu bose nari nzi ko turi kumwe nagiye mbona batonda inyuma y'akazuba none wowe ubwo wari wabateguye neza umve basha amafoza nari nabateguye byose twabyumvikanye nza mbona barahindutse usanga ari bya bigungu ba funderi babagiye mu gutwi barabahubya ndibo nyine nta bandi hewe Eh?
ehe ndakurahiye umugabo wanje fuku je mafoza nkazopfa nemeye gutegekwa na kajya gakecuru ngo ni kazuba nyakuzuka rwamubonye kizire utovyemera nyene inde jewe mafoza umwana w'abarengero natorotse igipolisi c'irusangi cose rijya vegeme ry'agakecuru Ah.
jewe rijya rijya niryo ryonkanga rijya aransorogereye Mm.
azombona ndakubariye Mm.
Eh, ntidushobora kwemera ko kazuba aba umukuru w'ikambi ntibishoboka nuko nyene nta kundi twogira ujya mugore tukaramuka tumuretse ngo arongore ikambi Mm.
kazoba kabaye Kazoba kabaye kweri.
azoca abifatira mwese aba- abagira ibigugu mama jewe bitwi arahenda bagira gifise imitima ihuha jewe kirazira
mbega mbega abo bobo bagiye he ko mbona bakomye umurongo yo ahubwo nayo navyibagiye ibiki uyu munsi niho kazubagirisha inama ya mbere Eh.
Eh, namba babuze iyo baja basha arantega jewe sinjayo oya hehe ahubwo nukujayo rero utambana na mukeba ntakubita urugo gute iyi ngo tuyijemwo tumutobera atarabadukurako bose yeee nivyo twomureka impunzi zose iyo hava zikoropa imitwe tugende
mwami ehe sha urabidepoza aho muri saro nta ngorane umukozi niyo azaca avyimura abishire muri stoke sawa mbega na mwami yarinze Eh, gushanga eh,
umutama wacu nta kuja turamuruhisha Eh.
none wowe ushiraho nyene ga mwami shira ngaho sha ntaco ego amahoro rero mama maritsa yambu neza yambu yambu ugize neza kuza ncuro asha mutama sinayikureka kumutwatsa kandi aha rero niciye mbandanya nje kuraba ko babahungu atafi baronse ndabatwarira ibugo none ntiwicara oya oya sinicara ndihuta harakeye ah okay ahubwo bayi eh sawa mwami sawa sawa
mbega barungitse ibi byose ewe jewe babana oya baratwikokorera nukuri oya arabarumutse byinshi cyane hinge turabe Eh, sari ko bakora ibintu ntaco bingana basigaje n'umunyu n'ibitunguru oya ndagahana vrema no mugabo kamemetse ntibari guca bibagira ngo batwigure mve rero nawe oya vrema none nkaho ubona bisigarije iki vrema ahubwo hewe jewe mbona twohako n'ababanyi erega ntozi inzara iri mu kubica nukuri inzara imwe irahari vrema erega yemwe ngira no mu bituma abantu baguma bagwara n'inzara irimo bien sûr yego ubu hoho tugiye kugoka ushika naho ga yemwe abavyeyi basigaye batabana kubera ikigo ibaze vrema ni ukuri wari ukwiye kuraba ico wofasha ni ukuri gufasha ntabyifuza me uh, tout simplement Je- je simbona ico nokora telefona ba bagenzi bawe mwahora mukorana hariya mu gisagara muturonderera abagira neza baduha imfashanyo z'ibifungurwa di donc ikibazo si ico ika ikibazo si ico oya ni ukuri nawe wegerageza urabe ico wofasha none wibaza ko nk'ubu haje imifuko y'imiceri ariyo kibazo coba gitorewe inyishu pas du tout muzobijya hanyuma bihere alors bizoca bigenda gute mu nyuma none twoca tureka abantu bakicwa n'inzara
ni ibiki gakinyota
oya reka reka garagara
mbese ufashwe n'ibiki ni kintu kimwe nibutse ikintu cy'igiki mbarira
burya uriya nakubwira ngo akarakara hari abantu baba babi bakaba- bakabasha kabisa bagashimika babi gute gute
hari akagabo kari aho twahuriye muri veri gafise ugoro twese karakara wishwa n'utobeshere urugari rwashaye umengo bari ugateye kariko kariro
wiki
narakaravye ruswa n'akantu ndiyumvira nimbe asha ako kagabo karemwe n'imana canke karemwe na setani
ngo wera data wanje aho uri mwiza Eh? yo
asego Ah.
jewe Eh.
Mm, yo wumva Ewe je.
sinsa n'akagabo karavye kinyota Uhuhu.
Ahubwo.
Ara- eh, wabwo urazi eh.
inye turabe
Ku- sha Mm.
umengo murasanani Eh? uti yakinyota Yego.
uvuze ngo iki Sha, umviriza bebasha ubwo nasha musana oya oya umviriza nakubwira ndindira ndindira gatoya ndagarutse Mm, oya.
oya ndindira Oya.
vuga ndaje None gakarakara.
wa ndindira oya ko mbona imana yanyiremeye neza namwe ikabonona wumva ariko se ryanje shavurira imana si jewe Eh, Asha.
eh, mbega uzanye ikiro Ico naco- ico naco ni ikihi ga Ora, iya, kibazo ni ikiki Eh.
ndakuza ni ikiyo Mm.
wirabe Mm.
eshani wirabe kinyoda
Tu- esha tu- kinyoda tu- tu- turabe.
Esha, iwuu, Mm.
eh, Mm.
esha oya iki none Eh, eh, none uwo muntu mbona mu kirore eh, ora esha esha inganura intore esha Mm.
Uuu.
oya none none wari jewe Oy, none ubona ari ine epu naje bafise ivyo binwa bitaraye guto kumbeshera Ay, ikinyota sha oya Ni- ni wewe oya jewe ndi bwiza sinsuko Ah, ejo akinyota ndakubwire imbere yuko ugomba gutosora abandi bubanza urabe ko atabigiga biri mu maso iwawe
kurega urusenganani hewe Eh, haba abahungu
ahubwo muraraba isega ntizava zitabukanwa abahungu
hewe
basha imana iratwibutse imana iratwibutse vugisha ukuri irya mbere ikiyaga gisheshe nk'uko yego ni ukuri iforoma cumi zose vugisha umukegwa n'amabumba hejuru Yego.
izo mboga mukama w'ikigongo ahubwo tugira tugira imana ko namwampaje hewe ikaje aramubwira izi zibugo eh acha zishikana ibugo zitarata zigitaragurika Eh, mbega so weko wishiga kuzirabaraba he nani gasore yishiga kuzirabaraba aho gufasha abandi fasha abandi reka shabonereka ninkimana ncana umuriro mbanze nihereze kawe cana umuriro erega inzaragira inganda gure wa muhungu ubu nta vyawe agukwega urusenga wiyumvira kurya gusa wewe
erega harya hari ikintu mutamenye harya natwe kugwa mu mazi kubera inzara vyakwevyo mwabonye eka ega wasoba gushikayo nani noneho kuja naco naco ndaciyaza kudufasha eshi mwese condo
uyu munsi ndabona habaye heza
mbewe uja gukora iki hano uja gukora iki we ngaho wewe
ninjya kubafasha
wa Eba, ahubwo urubaho kacona urashobora gutumira aho twe turi bisanga ku bise none gagaso uciye ugenda je nshobora kuba wumbuga bari gaso gasore hewe
karibu karibu umufasoni kazuba eee nimushikira ryo mu kibanza cy'iteka nyakubahwa none ko mwabipanze gutyo gahemu Eee, yego nuko nyine twabiteguye Hehe, yego Oya, data wanjye.
kari twabashyiriye agatebe aho nyine imbere Hehe.
Oya, data wanjye.
imbere eee.
nta kuntu none twoja ku muzingi jewe mbona ariho twoganira neza hamwe twese twoja ku muzingi mubyumva gute none
oya mugabo eee usanga ari uko mubishatse twebwe nta ngorane oya nivyo reka Eh.
tuje ku muzingi tuganire tubonana duhanahana ijambo Ah, okay. Mm, sawa. Nimuje ku mutsingi ihemwe, ja ku mutsingi. Nimugire umutsingi.
ntubona rero aha duca tuganira twumvikana uyu munsi rero nagomba tuganire ku bijyanye n'ubuzima tubayemo ngaha mu ikambi turabe na cyane cyane ingene twosubiza hamwe ku bijyanye n'umubano mwiza hamwe n'abanyabugo ijambo rero ni iry'iwanyu ufise icyo ashikiriza asaba ijambo hama rero twese hamwe tumwumvirize mu rupfasoni atakumuciramo ego kandi rero abagenzi ntihagire umuntu n'umwe ava ngaho adashyikirije icyiyumviro cyiwe ego
mugabo kazuba sabwe aha mu ikambi hariho abantu bamwe bamwe usanga bafise ibyiyumviro bidatomoye neza Eh, jewe mbona abantu nk'abo badakwiye guhabwa ijambo
umvehe mwe ndababwire icyiyumviro icyo ari cyo cyose kirakwiye kumvirizwa uko kiri kose ego nta muntu n'umwe yavuga ko ari we afise ibyiyumviro bitomoye kurusha iby'abandi bantu bose sibyo none mutanga ibyiyumviro ingene twasubira kunagura umubano mwiza uri hagati y'abanyabugo na twebwe banyina ntimubyemerera bahenda ntabahende ntabahende mafoza ntuze kutudurumbaniriza inama utekiga wa muhungu eh eh aho gorondera urushinga umbarira umunwa mbeko mugomba kunzira umuntu wa nimwe mwawuma ndeka mvuga none duga ku ijambo mafoza Eh, uramuhaye ijambo kandi ariko arakugwanya ni uburenganzira bwiwe gushikiriza icyo yiyumvira ntidutegerezwa kugira ibyiyumviro bimwe uwumva atabishigikiye araheza asaba ijambo hanyuma muvuguruze mu rupfasoni turumvikanye ga yemwe Eh, karavya amafoza hajya ashikiriza iki mafoza ureko uraduhenda mafoza uti rero ndiko ndabahenda ureko uraduhenda mbega hema aha duhenda ngo ibyo kunagura umubano mwiza n'abanyabugo nabanza tubwire ingene tuzoronka ibyo turya eh
ndasabye ijambo oya mugabo ndasabye ijambo tunagura umubano mwiza Ndasabye n'abanyabugo.
ijambo.
ariko batwicishije inzara ivyo mwamumva ari biki narababwiye ko ikazuba taca azobamarira mafoza ndasabye ijambo mafoza reka abandi nabo Ndasabye bavuge ijambo.
nureka abandi nabo ahubwo bavuge mwe muravye nabi muravye nabi.
oya rero mafoza ahora si wowe ufise ibyo uvuga wenyine reka abandi nabo bashikiriza ivyiyumviro byabo Ye, nshatse ndavuga nshatse ngahora si wowe ninde yari yasabye ijambo ga Ni jewe nari narisavye naje ndavuga mugaje ntacyo ndagusaba mwese muraronka umwanya wo kuvuga ariko reka tubanze twumvirize uwo mwene wacu
Piga, none gacone nk'ubu jewe gasuri wa- kwagiye iki nje ndamugitse iki condo ndakubwira burya wewe waraduhemukiye cane hajya ntubone twebwe twarakure twarakwakiriye gasuri wewe n'ubu ntarafa yarakurekuriye wabonye ko kiragenda ndamutahura kwere ariko gacondo je mbwira vyaguhereye hehe ukubahuka vrema ukaja kurementa ivyo urementa ukarementa ibinyoma ngo utobe ubugeni bwa tiyeri umwana mwakuranye condo waramenje waramenje basi joni basi ndasabye ikigongo nimumbabari tukubabariye yego oya banza tubwize ukuri eh udusigurire ingene vyakugendeye naye ahandi ega abantu nta kundi nari kugira eh nta kundi warakugira ariko ga joni ukunzi jewe condo jewe uyu ubona ibintu nkarya nari kuvyubahuka
tubwire rero ukuri eh eh biragoye bahungu Eh, biragoye. Umvi umvise rero, umvise. No- None udashaka kubahuka, ngo tubwire ukuri. Wewe umva two kubabarira gute? Eh, byose ni kuva ko tubwize ukuri. Eh. Eh, eh, no kumenya urabuze ibyo uvuga. Umvira kubwire shacondo. Wase kubivuga no mushira hamwe. Uzugaruke.
mwishira hamwe Ntuzugaruke.
oya shajo namuca mufata izo ngingo zo Nuko nyene nuko. Wewe umva tuba tukwizera gute? Eh, vuga ukuri. Eh.
niko basi Reka- reka nda- ndabivuge vuga ga biragoye oya vuga uruko ari ukuri kuvuge urumva mpungu burya naguye mu mutego ntabizi
umutego waguye mu mutego gute naguye mu mutego wa giti
eh oya mugabo Mm. sha urambeshe reka giti kwera mu gisagara wewe mwahuriye he eh ni birebire muhungu ni birebire kabisa cyangwa uri kurabesha eka hajya hari ibintu byambaye ko mutigeze muca n'ikanda ngo mumenye
ibiki mbwira urambwira turi babiri umusumwe nagiye nsanga hari uwazanye inkoho anyegeza hajya muhira ngo bagire ngo nyiri wanje uti uti nki inkoho inkoho nyine buko mama sha condo oya kwari kundenderetsa eh. bagwaga baca bampenda ngo nje kuraba gita mvugire simfungwe ngo ngwiki nanje nja nabwo kumbe sinamenya ko ari umutego natezwe jama rero bajya abahungu Eh. Eh, sinzi icyo mu gisagara Eh, nsanga byose ni giti yabirementanije ngo arunye. ngo angondonze nemere mbeshere batiye giti giti buti giti urya aho aho abonye ndafashwe Hu, sha acara nyigarame
ego oya mugabo noneye kubera ikiwe utabivuze mu gipolisi ngo bamurume ngo bamucakire ote ndabivuge mu gipolisi bamurume yaciye ntibwoba arambwira ati, ko mpirahiriye ngacira amate hasi azoca aja kundega ko ntunze ikigwanisho wumve eh ikigwanisho Eh, eh. nca ndemera ndatekereza uratekereza tekereza reka reka yo nabonye isiyo
wumve nuko byagenze nuko mama mama
kuko mba wihindukitsa uruzitiro
sha cyangwa ko ntora nakimbwa kweri kera ni uko wajyanye utevye ntuzewe sinibaza hafi iti nagumye niyumvira iby'izi ngorane turimwo niyumvira icyo nokora ngo mfashe naho wavyanse Ah.
jewe mbona turonse abagira neza bakaduha imfashanyo vyose no bamuraba kure vrema fo kuraba kure
ko data wanje hari ikintu nariko ndiyumvira hamwe cokunda ndibaza ko cofasha ikintu nyabaki
afite Mm.
sinzi ukuntu nibutse ko giti yari afise umugambi eh, wo kugura izine yo guhingura amafi ibyo byovyo mbona vyaramutaye kw'amazi n'ibizu yari yarahejeje kuvyubaka bigangaraye harya ego justement ariko ndiyumvira ko nomubaza tugateranya umutahe kugira ngo umugambi tuwuvyure Mm.
ego uti muterane mutahe gahewe usanga yagize ikibazo c'uburyo noca nemera nkazana twa dufaranga twa pansiyo bantekerera ko musa ducanga umutahe ariko ga ntuzewe aho nyene washimitse kubera iki ufate udufaranga watekerewe turemeye kurya musazi igiti ngo murateranije umutahe Eh, oya nukuri oya ndabizi ko gitari kigaba me eh, jo ne pas de choix oya nukuri antuka rijya hinguriro rishoboye gukora byofasha abantu usha bakaronka akazi bakiyungunganya ahubwo ngira wamwibagiye oya azokurya ubufaranga bwose agusige wera urabizi no kamimi iri irikana jesi ndi umwana Eh, tuzogeranira kontara byose tuvyandike
yego mama
umve muco nta kintu wumvise
ndacumvise umenga kekakabeje muri saro muri saro ewe vyoga vyoga urabe nibadutsinde mu nzu bayatoroshe rabaho ku mutwe w'igitanda
cari igikino muri kirukuri muzokwama mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu ku bisaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na la benevolencia
aho ni naho turangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha mwakoze kudutega amatwi turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye fasile gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndabashimiye mwese mugire wikende nziza imana ibahezagire